ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi kisoro muri uganda ni kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda fm ya voice of muhabura muduhe ibitekerezo byanyu ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomu com no kuri facebook x instagram na youtube kuri radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma abakirisitu hirya no hino ku isi barizihiza umunsi mukuru wa noheli ejo bundi ku wa gatatu abo mu rwanda hamwe n'abayobozi babo biteze noheli yihariye iki ngiki twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa kirisimasi ubutumwa bwa noheli ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo ni muri duha imana icyubahiro cyayo ariko duha abantu amahoro duharanire amahoro tuyarwanire tuyashimikire tuyagereho
pasiteri antoine rutayisire wo mu itorero ry'abangilikani ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru mu rwanda inyigisho rero kiliziya itanga ni izishingiye ku ijambo ry'imana mbere na mbere umuzi ko abantu buzima bakunda kuvuga nk'abasizi batinya amaso zari zisanzwe zizirana mu gihe cya mesiya zizaba zirebana buzibane mu mahoro rwose
uyu nawe ni padiri Pierre claver nkusi wa diyoseze gaturika ya kibungo muri nigeria abantu mirongo itandatu na barindwi baguye mu birori bibanziriza iminsi umunsi mukuru wa noheli muri zambia polisi yataye muri yombi abantu ishinja gushaka kuroga umukuru w'igihugu naho hano muri amerika perezida joe biden yagabanyije igihano ku banyururu mirongo itatu na barindwi muri mirongo ine bari barakatiwe urwo gupfa amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi duhereye muri sudani umutwe wa rapid support forces urwanya leta uravuga ko ejo ku cyumweru wisubije ikigo cy'ingenzi kirimo ibikoresho bya gisirikare mu majyaruguru ya darfur nyuma y'umunsi umwe gifashwe n'ingabo za leta eugene mukankusi nibyo atubwira ubushyamirane hagati ya rsf n'ingabo za sudani bwadutse mu kwezi kwa kane mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu kandi imwe mu mirwano ikaze yabereye mu majyaruguru ya darfur ibi byabaye mu gihe ingabo nabo bafatanyije bahuje ingufu iyo ni imitwe yahoze irwanya ubutegetsi yishyize hamwe itangiza urugamba rwo kugumya gushinga ikirenge mu ntara yagutse ya darfur biratangazwa ko ingabo zihuriweho hamwe n'ingabo za sudani bavuga ko kuwa gatandatu bigaruriye ikigo cya arzurg rsf yakoresheje iki kigo amezi makumyabiri y'intambara nk'ububiko bw'ibikoresho biva hakurya y'imipaka mu bihugu byegereye sudani ari byo chad na libiya ingabo za sudani zivuga ko abasirikare benshi ba rapid support forces bishwe imodoka zashwanyagujwe kandi ko hafashwe ibikoresho ubwo ikigo cyafatwaga
eugene mukankuzi turacyari kumwe tubwire rero ibyo mu ya polisi yo muri zambia yavuze ko yataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho icyo yise gushaka kugirira nabi perezida hakainde hichilema bakoresheje uburozi abapolisi bavuze ko kuwa gatanu umunyamozambike justin maburise kandud w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko n'umuyobozi w'umudugudu wo muri zambiya leonard fili w'imyaka mirongo ine n'itatu bafatiwe mu murwa mukuru wa zambiya rusaka ibitangazamakuru bivuga ko abakekwa bashinjwa ibijyana no gukoresha uburozi bw'ubutererano polisi ikavuga ko bateganyaga gukoresha ibintu bitandukanye harimo n'uruvu ruzima kugira ngo bagirire nabi perezida hakainde hichilema bombi bivugwa ko bahawe ako kazi na murumuna w'umudepite wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mp ushinjwa icyaha cy'ubujura gushaka kwica no gutoroka gereza polisi ivuga ko bazitaba urukiko mu minsi ya vuba
mu birori byo kwitegura noheli byateguwe n'abagiraneza ahantu hatatu muri nigeria abantu baragwiriranye mirongo itandatu na barindwi bahasiga ubuzima muri iki cyumweru gishize nanone eugene mukankusi abenshi muri abo bari abana imiryango ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ubuzima buhenze mu gihugu kuwa gatatu abana batari munsi ya mirongo itatu na batanu baguye muri leta ya oyo mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu kuwa gatandatu abantu makumyabiri na babiri bapfiriye muri leta ya anambra mu gihe abandi icumi bapfiriye mu murwa mukuru abuja abantu barenga igihumbi bari bateraniye ku kiliziya aho bari bagiye gufata imyenda n'ibiribwa abasesengura ibintu bavuga ko kugwirirana atari bishya muri nigeria kandi ko akenshi biterwa no kutubahiriza ingamba z'umutekano rusange cyakora bavuga ko kwiheba kw'abantu bagerageza gushaka amaramuko bituma bitoroha kugenzura imbaga iba yateranye
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu gihe no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru muduhe kandi ibitekerezo byanyu kuri facebook instagram youtube na x kuri radiyo yacu voa mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari duhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho mu mujyi wa goma amashyirahamwe atabogamiye kuri leta yatangiye ubukangurambaga bwo gusaba ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zava muri icyo gihugu nta kuzuyaza ni nyuma y'uko izi ngabo zongerewe manda y'umwaka umwe jimmy shukrani bakomera nibyo atubwira manda y'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri congo monusco yagombaga kurangira ku ya mirongo itatu ku kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka yongereweho undi mwaka umwe ni icyemezo cyafashwe n'akanama ka oni gashinzwe umutekano ku isi kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko perezida wa congo felix tshisekedi mu kwezi kwa gatandatu gushize yari yatangaje ko ingabo z'uyu muryango zigomba kuva muri congo vuba na bwangu icyo gihe minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho patrick muyaya yumvikanishije yuko ingabo za monesco zitashoboye kugarura no kubungabunga amahoro mu bice bitandukanye bya repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko byari mu masezerano yasinywe mbere y'uko izo ngabo ziza muri kongo iminsi itatu nyuma y'uko iki cyemezo gifashwe kuri uyu wa mbere mu mujyi wa goma imiryango itagengwa na leta yatangije ubukangurambaga bwo guhamagarira abaturage kwanga ko manda ya monesco yakongerwa cyane ko hari byinshi bavuga ko bitagenze neza mu myaka irenga makumyabiri n'itanu ishize izi ngabo zije muri kongo ubu bukangurambaga kandi bugamije guhamagarira leta ya kongo kwisubiraho igakuraho umukono yaba yarasinye kugira ngo manda y'izo ngabo yongerwe bamwe mu bagize aya mashyirahamwe yo mu ntara bavuga ko kugeza ubu bategereje ko ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ku kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka umusirikare wa nyuma wa munisco azaba akuye ibirenge bye ku butaka bwa kongo uyu ni bwana moyize hangi wo mu ishyirahamwe lutte pour le changement lucha pour nous il est hors de question de proroger pour une fois ntitwemeranya n'icyemezo cyo kongerwa kwa manda ya munisco ntabwo bashoboye gukora ibyo twifuza twebwe nk'abaturage cyane kugarura amahoro n'umutekano monesco ntituyishaka kuko tubona ari ba mukerarugendo
abandi bagize mu mashyirahamwe bavuga ko batunguwe no kubona leta ya kongo nayo yemera ko manda yongerwa kandi ubwayo ariyo yategetse ko zikivamo denis seroma ombi ni umuyobozi w'ishyirahamwe societe civile republicaine du congo ishami ryo mu mujyi wa goma
ibi birateza ibibazo byinshi mu baturage kuko ntabwo twari twizeye ko icyemezo nk'iki gishobora gufatwa icyo twari twiteze ni uko ingabo za munisco tutazongera kuzibonaho kuva mu kwezi kwa mbere gutaha twatunguwe no kubona zongererwa undi mwaka kuri manda yabo sinzi ko twebwe dushobora kubyihanganira ubwo nyine urumva hari ikigomba gukorwa vuba na bwangu icyo twasaba ni uko izi ngabo zikomeza ibikorwa byazo byo kuva mu gihugu buhoro buhoro
ku ruhande rwa rubanda rugufi n'ubwo ingabo za oni muri kongo zivuga ko zigomba gushyiramo imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ibi ntabwo babyizera umutekano wa kongo ntabwo guzazanwa n'abanyamahanga umutekano wa kongo guzazanwa n'abakongomani be bonyine tubona ko monisco nta kintu yadukoreye kuva yagera hano mu burasirazuba bwa kongo make intambara ntizishira ubwicanyi ntibushira ikintu twari turi gusaba guverinoma ya kongo monisco yagenda definitivema kubera ntabwo itumariye izi mitwe zose ziza ngo zije gufasha frdc igisoda cya kongo zose zikagenda nubwo abo baturage bahagurutse ubuyobozi bwa monisco mu ntara ya kivu ya ruguru bwo buvuga ko ntacyo bushobora gusubiza abasaba ko izi ngabo zava mu gihugu manda yazo itararangira niko bwana omar abu umuyobozi w'ibiro bya monisco yabwiye ijwi ry'amerika
guverinoma ya kongo yasabye ko ingabo za monisco zikomeza kuguma mu gihugu mu rwego rwo kuzifasha kurindira abasivili umutekano no kurangiza imitwe yitwaje intwaro ntabwo rero turi ahangaha ku busa gusa hari icyo guverinoma yabonye ko dushobora kuyifasha niyo mpamvu turi ahangaha ibikorwa byo kuba ingabo za monesco zigomba kuva muri iki gihugu ku itariki ya mirongo itatu ntabwo bishoboka dukeneye ubufasha bw'abaturage kandi turasaba abaturage kutarakarira ingabo za monesco
uyu muyobozi kandi yongeraho ko igihe cyose leta ya kongo izasaba ko ingabo zayo ziva mu gihugu bazabikora uwo mwanya avuga ko kugeza ubu ikibarangaje imbere ari ukurindira umutekano abasivile bo mu ntara y'ikivu ya ruguru no gufasha ingabo za kongo fardc guhashya imitwe yitwaje intwaro yayogoje abasivile ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta ngo zidusobanurire neza uko iki cyemezo cyagezweho mu gihe leta ubwayo ariyo yatangaje ko munesco igomba kuva muri congo mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri mu ntara y'ikivu ya ruguru habayeho imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru yasabaga ko ingabo za oni zava muri congo kuko zidashobora kubarindira umutekano nk'uko bikwiye imyigaragambyo yahitanye ubuzima bw'abasivile bagera ku ijana mu ntara hose nubwo bimeze bityo mu ntara ya kivu y'epfo ntihakibarizwamo ingabo z'umuryango w'abibumbye izi zahavuye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma tusikilize sauti ya amerika ielewe
ikirwa cya mayotte cy'ubufaransa kiri mu nyanja y'ubuhinde cyibasiwe na serwakira mu mpera z'icyumweru iyi serwakira yahawe izina cido yazanye ubukana bwinshi yangiza byinshi mugenzi wacu timu ishimwe amaze kuvugana na bahati joseline umunyarwanda ukazi utuye mu mujyi wa mamudu kavani abanza kumubwira uko byari byifashe igitangira
yaje mfite umuyaga mwinshi cyane nyine uri uvanze n'imvura byatangiye ubona ko byoroheje kuko cyane cyane twari twari turi mu nzu isa nkaho ikomeye nyuma y'iminota nka mirongo itatu nibwo yaje ikomeye cyane dutangira kubona amazu atwegereye kubera ko hano haba amabanga amazu y'amabati banatangiye kuguruka ku buryo wabonaga nk'ibati riturutse kilometero rigwa hafi yanyu abantu batangira kuvuza induru ibirere ritangira kwikupa wamaze umwanya muremure rwose wari umeze nabi biragwa byaje bitunguranye cyangwa iteganyagihe ry'aho ngaho ryari ryabategurije ko hari ikintu kigiye kuba oya bari babiduteguje kubera ko ku munsi wabanjirije uwo muyaga ukomeye cyane hari ama mesaje ya perefegitura yaduteguzaga twese abaturage bamamudu twarayabonaga ku matelefoni baduhawoni batubwira ko umuyaga uri hafi kuza twitegure yaje nk'inshuro rwose hafi enye baduteguza baduteguza kugeza ubwo batubwiye ati noneho mu ma saa tatu ntagire usohoka mugume mu nzu ntagire umuntu uzenguruka bavuga ko n'umuntu uri bujye mu muhanda ari bubone mu nzira bari bumuce amande bari babiduteguje gusa kubera ko twari tumaze igihe tutamenyereye n'abo twasanze batubwira ko hari igihe byashatse nabwo kuba ntibyaraba bamwe mu baturage twagiye tubisuzugura nyine kurumva hari abo amabati yagiye ahitana ahutwa n'uwo muyaga mbere y'uko iyi serwakira iza ah, ikirere cyari kimeze gute mbere yaho ikirere cyari gifite akayaga katari kenshi dusanzwe tubona ku mugoroba ariko ubona ko hejuru hiretse imvura M- muri kubona iyo serwakira iri kuba mwakoze iki mwari mwiteguye gute Ah, twagize ubwoba bwinshi kubera ko cyane cyane ngewe ni ubwa mbere nari mbibonye ubundi nabibonaga mu mafilime urumva twatangiye kwiyambaza iyo mu ijoro nyine tuvuga ati mana utubabarire ibyaha byacu ni ubwa mbere nari mbonye uwo muyaga umeze gutyo ukuraho amabati uka- ukarimbura igiti n'imizi n'ibihagaze byavuyeho amababi uretse ibiti ibindi bintu byangiritse ni ibiki nk'ibikorwa remezo bimeze gute imihanda ah, hari icyangiritse muri ibyo ngibyo Eh, byarangiritse cyane ama- mm, amashuri atarangiritse amwe n'amwe n'ima- n'amwe kuko noneho abantu ba- bagiye amazu- amazu yabo yagiye yangirika niyo- nimwo bari nk'ibitaro bya mamudu sesheni byarangiritse byarasakambutse ah, za sendeya amatribinare byarasenyutse ibikorwa byinshi hano rwose remezo byarasenyutse kuko jisika mentena nta serivisi turi guhabwa kubera ko nta gukorera hahari hari abantu bakwegereye mu muryango cyangwa uzi bagizweho ingaruka n'iyi serwakira Eh, barahari barahari benshi cyane barahari bari kwa muganga abandi ba- bagiye mu mashuri kubera ko amazu yaguye yewe magingo aya ngaya ntawe nari namenya wapfuye ariko amakuru kubera ko urumva ntituva mu nzu kuko ntacyo tujya kumara kuko twavaga mu rugo tugiye mu magusaba serivisi tugiye mu kazi ka buri munsi ariko kubera ko byose byahagaze turi mu rugo cyane cyane ko turi kwirinda no kugenda kuko urumva hari ubukene hari iki umuntu yatinya kugenda uko abonye n'ayo matagisi twategaga yarahenze esanse zarabuze urumva rero tuba turi mu rugo ntabwo tubasha kumenya umubare w'abantu bapfuye ariko dukurikiranye amakuru twumva ko ari benshi bapfuye cyane cyane ko hari aho bari no gusanga abantu bagiye bagwirirwa n'amazu ubu baracyari kubona bari gupfa inzego z'ubutabazi bimaze kuba zatabariye igihe yego baradutabaye cyane nk'ubu ngubu bafite bashinze amahema muri tade tade ya kavani harimo amahema za kajugujugu ziza za ambiranse ziza gufata abantu barembye baradufasha none kugeza ubu ngubu ubuyobozi bubabwira ko mugomba kuba mwiteguye gute n'iki we- ubuyobozi bwababwiye mugomba gukora ubu ngubu ubundi icyo cya mbere kimwe icyo tubashimira baduhaye amazi amazi yaraduhangayikishije n'umuriro batubwira ko tugombye kwihangana bakagenda badufasha nyine serivisi zimwe na zimwe zikazafunguka kuko bari kutubwira ko ari nyuma y'icyumweru hari aho batanga n'ibyo kurya muri ayo mashuri abantu ba- ba- ba- bari kurara mu mashuri ni gute iyi serwakira yatumye abantu basa nk'aho biteguye ibindi bihe bishobora kuba ah, byaza ah, bimeze gutya mu mu gihe kizaza Hey, serwakira ya- yadushubije ku murongo dutu- bituma twese twese tuba abana b'imana kuko twabonye ko igihe igihe icyo ari cyo cyose ikintu cyakubaho kandi ugapfa byatumye urumva nk'ubu ngubu ibintu byose bya hano guhenga ni ku- ni- ni ku- kuri banki urumva igihe cyarageze tubura n'amafaranga yo kuba twajya guhaha kuko amashopo amwe yarafunguraga ariko bigasaba kuba ufite amafaranga mu ntoki amakarite ntaba ari gukora urumva rero byagiye bidushyira ku murongo ko ari dushyira kuri banki kandi tukayabika kandi tugahora twiteguye igihe batubwiye ko hari ikintu kigiye kuba tukagitega amatwi kubera ko urumva twari twabinigirije tumva ko ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho ntabwo twumvaga ko umuyaga waza ugakura abantu mu byabo abandi bagapfa serivisi zigahagarara igihe kingana gutya ariko ubu ngubu twabonye ko byose bishoboka byatwigishije kuba twagira icyo tuba dufite mu nzu ndagushimye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'amerika yego murakoze namwe
hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe hasigaye ukwezi kumwe mbere y'uko atanga ubutegetsi perezida joe biden yahaye imbabazi abantu mirongo itatu na barindwi kuri mirongo ine bafungiye muri gereza zo ku rwego rw'igihugu bakatiwe urwo gupfa ibihano byabo rero yabihinduyemo gufungwa burundu thomas kamilindi abo perezida biden yahaye imbabazi bahanwe kubera ibyaha by'ubuhotozi kwiba amabanki byavuyemo ubwicanyi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge izi mbabazi za perezida biden zivuga ko badashobora kurekurwa ubuzima bwabo bwose uko byagenda kose batatu izi mbabazi zitareba bahaniwe ibyaha by'iterabwoba ubwicanyi bushingiye ku rwango rufatiye ku ibara ry'uruhu cyangwa ku idini no kwica abantu ikivunge aba batatu ni bande uwa mbere yitwa jokar carnayefa w'imyaka mirongo itatu n'umwe y'amavuko ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yateze igisasu mu isiganwa mu kwiruka n'amaguru ryitwa marathon y'i boston muri leta ya massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu cyahitanye abantu batatu gikomeretsa abandi magana abiri na mirongo itandatu na bane uwa kabiri ni dailan roof w'imyaka mirongo itatu y'amavuko ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yinjiranye imbunda mu rusengero rw'abirabura b'abametodisite rwitwa emmanuel mu mujyi wa charleston muri leta ya carolina y'epfo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ararasa yica abantu icyenda akomeretsa undi umwe bose babirabura ubutabera buvuga ko afite amatwara ko abazungu bagomba kuba hejuru y'abandi bantu bose uwa gatatu ni robert bowers w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yinjiranye imbunda mu ihekaru ni ukuvuga urusengero rw'abayahudi mu mujyi wa pittsburgh muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu ararasa ahitana abantu cumi n'umwe barimo n'abari bararokotse jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose akomeretsa n'abandi batandatu nicyo gitero cy'ishyano ku bayahudi kurusha ibindi byose mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika mbere yo kukigaba robert bowers yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bwuzuyemo urwango rw'abayahudi joe biden yiyamamaje mu bihumbi bibiri na makumyabiri yamagana igihano cyo kwicwa akimara kugera ku butegetsi mu kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yahise ahagarika kunyonga abagihawe n'inkiko zo ku rwego rw'igihugu mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati ariko ntihagire uwibeshya namagana ababicanyi nunamira abo bahitanye nifatanya mu kababaro katavugitse imiryango y'abishwe barimo ariko nanone n'umutimanama wanjye n'ubunararibonye bwanjye nemera ko dukwiye gukuraho igihano cy'urupfu ku rwego rw'igihugu imbabazi z'umukuru w'igihugu nk'izi ntizishobora gukurwaho n'umusimbuye nanone ariko ntizishobora kugera ku bantu babarirwa muri iki gihe ku bihumbi bibiri na magana abiri bakatiwe urwo gupfa ku rwego rwa za leta nta bubasha abifiteho leta makumyabiri n'eshatu kuri mirongo itanu zigize igihugu zakuyeho igihano cy'urupfu kuri makumyabiri na zirindwi zikigifite mu mategeko yazo esheshatu arizo arizona california ohio oregon pennsylvania na tennessee zo zahagaritse kugishyira mu bikorwa mu gihe kitagenwe
Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
abakristo hirya no hino ku isi barizihiza umunsi mukuru wa noheli ejo bundi ku wa gatatu abo mu rwanda n'abayobozi babo biteze noheli yihariye pasiteri antoine rutayisire wo mu itorero ry'abangilikani ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru na padiri Pierre claver nkusi wa diyosezi ya kibungo barasobanura ko ubutumwa bwa noheli bw'amahoro n'ubwumvikane bwakoreshwa mu kubaka igihugu cyunze ubumwe pasiteri rutayisire aratangira avuga uko abakirisitu bakwizihiza noheli mu buryo bushimangira ukwemera no kwiyubaka aho guheranwa n'ibintu by'isi nk'ibigezweho muri iki gihe abantu barayitesheje umurongo usanga mu gihe cya noheli abapolisi bose za rukometere batangiye kuzitunganya batangiye kubashyira hirya no hino kubera ko bazi ko noheli ubu abacuruza inzoga baranguye nyinshi abacuruza utubari n'amaresitora ubu inyama zuzuye amafurigo kuko usanga noheli ubu mujyi wose uratatse ibiti ahantu hose mbese usanga noheli yarahindutse bizinesi kuruta uko yahindutse spiritual festivity mbese umunsi mukuru wo mu mwuka ibyo rero umukristo nyamukristo yakwitegura ati ntabwo nanze ko abantu banezerwa tukanataka n'amazu tukanataka n'umujyi ariko ntabwo twagombye kugarukira aho ngaho ubundi birababaje kumva yuko dutaka umujyi twarangiza abapolisi bakarara mu muhanda baturinze ngo twe kugonga amapoto twasinze twe guteza amakisida ubundi noheli wagombye kuba umunsi wo kwishima ariko ukaba n'umunsi wo kwifata tukamenya yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo dukize ibyaha byacu ntabwo ari ukugira ngo tubyice ku munsi twibuka yuko yavutse ikindi ni igihe cyo kugira ngo abantu basubire inyuma batekereze bumve yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo imana ibane natwe twibuka yuko dufite imana ibana natwe imana itureba bikaturinda kujya mu byaha ariko n'imana iturinda bikaturinda kujya mu byago ubwo rero urumva ni umunsi twagombye kwizihiza ariko dufite kwifata ariko dufite no kunezerwa byombi bikajyana ni uko nguko uwo munsi twagombye kuwufata none padiri nkusi wowe muri kiliziya gatolika mwizihiza diventi ni iki abakirisitu bigira muri iyi myiteguro y'ibanze kugira ngo bamenye ibisobanuro nyakuri bya noheli nk'uko pasiteri rutayisire amaze kubivuga inyigisho rero kiliziya itanga ni izishingiye ku ijambo ry'imana mbere na mbere nawe ni nk'umwanditsi w'ivanjiri ndetse wabanjirije ba bandi bane bazwi kubera ko yagize amahirwe yo kubwirwa amabanga menshi avuga mesiya uzaza agatanga amahoro ibyari nk'ibi agatanga ingero muzi ko abahanuzi bakunda kuvuga nk'abasizi batinya amaso zari zisanzwe zizirana mu gihe cya mesiya zaba zirebana zibane mu mahoro rwose ndetse n'umwana muto aragire intare aragire ibikoko bisanzwe bibuza abantu amahoro ni uburyo bwo kuvuga ko mu gihe cya mesiya aricyo turimo tumaze mu myaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu ubwo rero kiliziya yigisha ihereye kuri ibyo kuri aya magambo meza avugwa abantu bavugwa hari izayi hari yohani batista nongere mugarukeho umuhanuzi wa nyuma werekanye neza kuko ntama w'imana ukiza ibyaha by'abantu hanyuma abandi rero batanga urugero bikira mariya wakiriye kuko ubutumwa bwa arikanjeri gaburiheri nk'uko na pasiteri yagiye kubyibutsa hanyuma no muri iyi minsi yegera ibitangaza byabaye kuri zakariya na elizabeti ibitangaza byabaye ku kuvuka kwa samusoni wo mu isezerano rya kera mbese ijambo ry'imana ubwaryo niryo rigenda ritanga inyigisho zerekana ko ibintu habaye impinduka kuko kuva mesiyaje ko rero kizira gusubira inyuma kizira kwitwara nk'umuntu utaramenye iyo mana yihishurira abantu ndashaka kukugarukaho oh, pasiteri rutayisire ufite ubunararibonye nk'igihugu cy'u rwanda gikomeje kwiyubaka nyuma y'ibikomere bikomeye abanyarwanda bashobora gukoresha gute ubutumwa bwa noheli bw'amahoro n'ubwumvikane mu kubaka igihugu gihamye kandi cyunze ubumwe urakoze cyane kubaza icyo kibazo kuko ngira ngo na kimwe mu bibazo turimo kugera muri iyi minsi iyo ugiye mu nkiko iyo ugiye hirya no hino ubona umubare w'ubwicanyi ugenda wiyongera yego harimo ibiba bishingiye ku masambu harimo ibiba bishingiye ku ngengabitekerezo yo gutsemba abantu yo gutsemba abatutsi cyane cyane ariko iyo urebye neza usanga nabo babikorera abantu bavuga yuko babatijwe ugasanga umuntu yitwa yohane yitwa petero yitwa paul ariko aracyafite ingengabitekerezo ya jenoside ugasanga n'umwana wishe se ngo bapfuye isambu ni umugabo wishe umugore bapfuye udufaranga dukeya yari yamubikije ngira ngo ibyo ni ibintu mu gihe cya noheli nibyo nakubwiraga aho waba uherereye hose buri kibazo cyose ubona ku isi igisubizo cyacyo kiri muri iriya zina rya yesu kuko marayika gaburiyeri yaraje abwira mariya ndetse ni nako yabwiye na yosefu arabwira ngo uyu mwana muzabyara muzamwite yesu cyangwa yesu kuko ariwe uzakiza abantu ibyaha byabo rero ni igihe cy'abantu kugira ngo biyinire birebe mu mutima hanyuma wari uri mu byaha by'inzangano ibyaha by'amatiku ibyaha by'ubugugu byo kwikunda byo kwikubira iby'ubusinzi iby'urugomo iby'ubusambanyi n'ibindi ngibyo byose bibuke yuko icyatumye kirisita avuka ari ukugira ngo tuvane muri ibyo byose kandi ikindi cya kabiri wibuke ko abamarayika batangiye kuririmba ntigeze kubivuga baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'imana mu isi amahoro abe mu bo yishimira ngira ngo iki ngiki ni igihe twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa kirisimasi ubutumwa bwa noheli ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo nimureke bw'imana icyubahiro cyayo ariko duha abantu amahoro duharanire amahoro tuyarwanire tuyashimikire tuyagereho kandi turangiza tuyasigasire ubwo rero ni ubutumwa ngira ngo abanyarwanda bose bakeneye kumva ko turi igihugu cyahuye n'ibibazo turi igihugu cyahuye n'intambara turi igihugu cyahuye na jenoside turi igihugu gikeneye kumva ubutumwa bwo kwihana ibyaha ariko no ku rundi ruhande dukeneye kumva ubutumwa buduhamagarira kubana amahoro no gukunda pasiteri antoine rutayisire wo mu itorero ry'abangirikani uri mu kiruhuko cy'izabukuru na padiri piyeri karavere nkusi ikiganiro kirambuye muzacyumva ku munsi wa noheli isaa saba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika nshimira peter handle wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wabagezagaho uko aya makuru akurikirana kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma noheli nziza kuba yemera n'umwaka mushya muhire kuri twese